dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikaze mwese ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ni ikiganiro gifatiye kuri muri isanga mwumvise mu minsi mike ishize turi kumwe na mugenzi wacu thomas kamirindi mu makuru yacu mwumvise ikibazo cy'abaturage bo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo barimo bahungira muri uganda ari benshi usibye abambuka umupaka abandi bavuye mu byabo bari mu nkambi zitandukanye imbere mu gihugu muri repubulika ya demokarasi ya kongo umutekano muke uri mu bihe bice ni bande bawuhungabanya leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo ikora iki kugira ngo ifashe impunzi no kugira ngo amahoro agaruke ku buryo burambuye nibyo tuganiraho na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri guverinoma y'intara ya kivu ya ruguru jean bosco sebishimbo na depite olivier safari nyagatare wo mu nteko ishinga amategeko y'intara ya kivu ya ruguru reka rero tudatinze mbazanire abashyitsi minisitiri sebishimbo muraho murakomeye turaho umunyamakuru kandi tubashimiye kuba mwaduhaye kano kanya ko kugira ngo tubaganirire tubabwire ibibazo biri muri aka karere ko tuyobora yego ndetse dusuhuza n'abarimo batwumva bose ngo bagire amahoro ya nyagatare nuko nuko nanjye ndagushimye rwose uyu mwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya amerika depite safari uraho neza
turaho turaho kabisa turaho turabashimiye kuba mutoraritse muri iki kiganiro bwana tomakana ibindi turabakiriye neza kabisa tubitarira ngo dukurikirane tuganire ku bishanje ku kibazo cy'umutekano w'iwacu murakoze nanjye ndagushimiye cyane nawe umwanya rwose ugiye guha ijwi rya amerika n'abanywanyi bayo none rero tudatinze bwana minisitiri ubu ngubu umutekano umeze ute muri porovense murimo muri guverinoma yayo
murakoze cyane kongera kuduha kano kanya reka mbabwire wenda ko ndi minisitiri w'umutekano muri Kivu uturuka mbese demiri venti cyangwa se
ibihumbi bibiri na makumyabiri
yego rero ubu ngubu mu bijananye no kugarura umutekano muri Kivu hakaba hari gahunda za leta y'ikinshasa murabizi umutekano iyo usomye itegeko nshinga rya kongo urasanga ko umutekano ahanini mbese aba ari inzego z'ikinshasa ziwukuriye ariko twewe mu nzego z'intara cyangwa se za province tukaba dukorana n'ibyo twita amaserivisi y'umutekano gakuriwe na kinshasa rero kinshasa muri gahunda yayo yo kugarura umutekano hakaba ari za gahunda nyinshi yaje gufata hari izo bita ama operasiyo ni ibikorwa
ndetse nyuma yaho ubu turamaze amezi icumi amezi cumi na rimwe icumi cyangwa se cumi na rimwe turi mu cyo twita eta de siyeje ni ukuvuga mbese amategeko ya gisirikare
eta de siyeje ku buryo ubuyobozi bwahawe inzego za gisirikare muri ya nzira yo kugira ngo turebe ko cyangwa se leta y'ikinshasa irebe yuko izo nzego zagarura za gisirikare zagarura umutekano bwangu ariko nkatwe b'abasivile b'abayobozi b'abasivile tukaba dukomeje gukorana n'izo nzego za gisirikare tubaha amakuru tubagira inama kugira ngo turebe ko iyi mitwe yitwaje intwaro isa naho mbese yashinze imizi muri Nord Kivu ndetse no mu yandi ma province ya ya Congo yo mu burasirazuba urafata nka Ituri yego urafata nka sidi kivu sidi kivu ah, kugira ngo zishobore kura- kurandurwaho ah, burundu minisitiri Sabishyimbo reka tuze kubigarukaho nanone ariko tubanze turebe iyo mitwe iri muri kivu ya ruguru na kivu nako nayo turi kuko muranaturanye aka kabazo ni agaha depite safari niko depite safari iyo mitwe ni iyihe ihungabanya umutekano muri ibyo bice
mu mitwe ihungabanya umutekano mu karere k'iwacu hariho edf harimo mayimayi hari emu ventura hari nyatura n'ibi- n'izindi mitwe zitwa bibiga intwaro zigenda zifatanya n'izi mitwe izi nizo mitwe nabara mu mitwe mikuru zishobora kuba zihungabanya umutekano muri iki gihugu cyacu mu karere ka efu none se M23 iracyariho ntabwo na- sinaherutse yarashyize intwaro hasi ndumva emuventura yashyize intwaro hasi ariko amakuru dufite ni uko emuventura ubu mu gihe gishize bashobora kuba leta ya kinshasa yabahamagaje baze kinshasa barebe uburyo bashobora kuba bayintegra kuko bari baramaze kubaragira mu gisirikare ndumva ibibazo byabo byahise byari byararangiye ariko mu bwoko bakuza kinshasa ndumva ntacyo bashobora kuba barabamariye leta menya ntacyo yabamariye baragaruka rero n'imbaraga kugira ngo barebe ko umuntu noneho baharanira uburenganzira bwabo barebe ko noneho bashobora kuba babasubiza mu gisirikare na zani kubera n'amakuru twaba dufite none rero ubu ngubu ni bande barimo barwana batuma abaturage bahunga ubu ngubu abarwana batuma abaturage bahunga hariho edf hari mayimayi nk'uko nabikubwiye na emuventura na nyatura ariko sana sana edf ishobora kuba ariyo ifashe iry'imbere kuko aho bari gukora amaoperasiyo iriya za beni ba- abaturage bari gupfa cyane ku buryo abaturage bamaze guhunga ari benshi cyane ubu ngubu mu buganda hashobora kuba imibare dufite ubu ngubu hashobora kuba hamaze guhunga ibihumbi birenga makumyabiri na bitandatu none emu ventura nayo aho itangiriye imirwano abaturage bari guhunga benshi bamwe bazana mu rwanda abandi bazana ikote ya uganda mu mu nzira za bunagana naho abaho abari mu mu nkambi m- mbese bahungiye mu gihugu imbere ntabwo dushobora kuba dufite imibare nyayo y'abahunze ko ni benshi cyane inkambi ziruzuye za benira za- za beni aba- inkambi ziruzuye ibicuru inkambi ziruzuye ni masisi inkambi zirahari ziruzuye zuzuye abaturage ziturukanye na- n'izo za nyatura nazo zibayo zibuza abaturage umutekano kumva ibintu bikomeye cyane ubu ngubu ari ukubabwira imibare nyayo y'impunzi zishobora kuba ntabwo nshobora kuba naba nabametiriza abaturage bose uko bamaze guhunga ariko numva hejuru yuko turi kumwe na minisitiri sebishyimbo wenda ashobora kuba wenda yagira ibyo aziho reka duhite duha ijambo minisitiri sebishimbo kandi mbanze nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turaganira ku kibazo cy'umutekano mu bice by'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo minisitiri sebishimbo depite safari atahari watwunganira mu mibare y'abaturage bahungiye imbere mu gihugu murakoze cyane wenda imibare iratugora ariko nashaka kugira ngo mbere y'uko nsubiza igi- ikibazo cyanyu kijaniranye n'impunzi ziba ziri hagati mu gihugu cyangwa se muri province eh, z'uburasirazuba ziba n'iziri hanze mu bihugu by'ibituranyi bidukikije nashakaga kugaruka kongerera eh, honorable safari nyagatare Eh, mbanje no gusuhuza ko eh, iyo bavuga imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa kongo turafite imitwe y'ingiro ebyiri aha ibyo ni ibiryo byanjye bya buri munsi ni ukuvuga hariho imitwe yaturutse hanze y'igihugu cyacu iyo ni adef ariyo irwanira hariya muri ituri no muri ah, beni hakabaho fdlr pasike ifo ko tuvuga ukuri kuriho hakabaho fdlr iri muri rucuru na masisi Eh, ndetse noneho hakazaho iyo mitwe rero y'abakongomani igizwe na za mayimayi za nyatura za pepeles n'ubwoko bwinshi cyane hariho za gumino ugiye muri sidikivu iriya muri za minembwe muriho plato ya sidikivu hariho na Eh, kodeko n'abamayimayi benshi. ndetse muri sidi kivu wakongeraho iriya mitwe yitwaje intwaro iva mu mu burundi eh, za rezitabara ibyo byose akaba ari ndetse ihuriro eh, ry'amabandi ry'ama- eh, amakundi yitwaje intwaro eh, mbese atabi ah, mu buryo butemewe akaba ari bwo gayo- gayogoza aka karere eh, k'uburasirazuba bwa kongo rero ku bijaniranye eh, n'impunzi ifo kumenya ko mu bihugu byakiye impunzi nyinshi za bakongomani cyangwa se bavuye mu burasirazuba bwa kongo harimo ubuganda urumva turafite ishami ryitwa seneri ari ryo rishinzwe eh, impunzi hari ubwo wenda ah, ntabashije gutegura ayo madome ngo nzaze kuya- kuyabaha ariko ni impunzi nyinshi cyane n'ubwo zimwe zatangiye kugaruka rero eh, impunzi ziri hagati mu gihugu nazo akaba ari nyinshi dufashe muri ah, iriya sheferi ya bashari Ah, hari impunzi nyinshi dufashe rucuru hari impunzi nyinshi ufashe muri sidi kivu naho hari impunzi nyinshi ndetse no muri ituri rero kugira ngo uyu munsi uyu mu- aka kanya tumenye umubare ntabwo byatworohera icyo nababwira cyo ni uko impunzi ni nyinshi cyane ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda minisitire jean bosco sebishimbo ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri guverinoma y'intara ya kivu ya ruguru na depite olivier safari nyagatare nibo tuganira ku kibazo cy'umutekano wo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kuri telefone dufite egide nkuriyingoma na innocent nduwimana duhere kuri nkuriyingoma noneho nduwimana nawe ube witeguye gatoya ntugende nkuriyingoma we Yes, alo alo uraho neza ahari kweri ndi amahoro uherereye hehe
Ah, ah, ndahereye Bujumbura mu Burundi ye ufite igitekerezo cyangwa ikibazo bo hamwe ni- ni igitekerezo ahandi ni- ni- hamwe n'icyiyumviro ahandi naho ni suggestion cyokorwa kugira ngo impunzi aha muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zigabanuke habe umutuzo Bo, eh, aha muri repubulika demokarasi ya kongo biragaragara neza yuko ari akarere karimo impunzi hariho impunzi zo hagati mu gihugu n'impunzi zavuye hanze mu bindi bihugu zaka- ziza kwaka ubuhungiro aho aho muri kongo rero iki- ni ni iki daboro gituma haba impunzi nyinshi rero ndakunda kubivuganira iyi repubulika iharanira demokarasi ya kongo cyangwa aka karere k'ibiyaga bi- k'ibiyaga bigari gafite ingorane ku butunzi kama bigaca bituma imigwi yibitira ubugizi bwa nabi donke hoberiyo bwama na nabi bibu- bivuka rero kugira ngo ibyo bihagarare- bihagarare ni uko ibihugu bihana imbire dabord na congo n'iyi repubulika demokarasi ya congo biba birimo ubutuzi ubutuzi nk'akarorero aho muri congo hariho abo bavana ba fdrr hariho bavuga ngo ni abamayimayi abo hariho abo- abo abibitira abe- aba fnr mugabo aba fnr bakavuga ko abo bose abo bose rero iyo ba- ba- ba- baje kwicara ku butaka bwa kongo ni ngombwa yuko baca badesitabiliza eh, umwenegihugu eh, wa kongo ye nkuriyingoma urakoze cyane Alo?
U- nkuriyingoma urakoze cyane ndibwira yuko ikibazo cyawe gishobora kuba impunzi intambara imivu- im- umutekano muke bifitanye iyihe sano n'umutungo kamere cyangwa se umutungo kama urakoze cyane reka bagusubize ariko noneho mbere y'uko mm, abatumirwa basubiza nkuringoma tubanze duhe n'ijambo nduwimana nawe abaze ikibazo nduwimana we uraho neza yego ndakomeye wowe uherereye hehe ngaha mu kanyosha mu gisagara cya bujumbura ye igitekerezo cyanga ikibazo ariko uhina amagambo ugira magufi yego none ko impunzi ziriko zirahunga ku bwinshi muri kongo hoba hahunga abarundi canke n'abakongomani canke n'abanyamurenge hama abo bitwaje ibigwanico nabo bariko bahungabanya umutekano konse hariyo imigwi myinshi ngaho muri kongo boba boba ari abande bariko bateza umutekano muke ngaho muri kongo Kuri- hama ko numva ati hariyo ibihugu byarungitse ingabo kurwanya abo bagwanyi ubu baba ariko barafasha ikabo banyagihugu cyangwa ubu baba ariko barakora iki urakoze cyane nduwimana yego namwe murakoze kuba mutuhamagara ku ijwi ry'amerika ye noneho rero depite sebishimbo ibingibi by'intambara iyi mitwe wigeze no kwita amabandi intambara yabo ifitanye isano n'umutungo kamere w'igihugu Eh, reka mbabwire yuko uwo mugabo uje kubikomozaho urasanga ko koko iyo urebye uko imitwe yitwaje intwaro uturere ah, iyo mitwe yiyubaka yiyubakamo donko uturere twishi two mbese bafata bakajamo cyangwa se bagashinga imitwe yayo urasanga ko ari uturere dufite amabuye y'agaciro cyangwa se umukungu- umutungo eh, wo munsi y'ubutaka rero ah, ukaba utamenya ati mbese ibyo bacukura babijyana he icyo ni kiza kugaragara yuko hari eh, amasosiyete yo hanze bakorana nayo ashobora kuba bazanira intwaro mu buryo eh, butazwi noneho nabo bakabaha amafaranga ba- bizo bakabaha ubwo bukungu bacukura hirya no hino ah, muri- muri aka gace ka kongo ariko impamvu yabyo ni nyinshi ngewe ntabwo ndaza kubeshyera ah, cyane cyane ibihugu mpuzamahanga pasike muri muri iyi si turimo ibihugu byose birwanira inyungu rero muri kwa kurwanira inyungu ubuyobozi bwacu bubi kinshasa hari ubwa ubwabayeho ejo hari ubwa none bakaba batarashoboye kubyifatamo neza ngo bamenye ese twubake ubuhahirane n'ibihugu bikeneye umutungo mbese uri muri kongo Ah, twubake ubuhahirane bufatika bushobora kuduha inyungu na bariya babikeneye bukabaha inyungu iyo kinshasa ubuyobozi bwasimburanye uko bwasimburanye kinshasa ntabwo bwabashije kabisa kubaka ikintu cy'ubuhahirane gishobora guhesha imbaraga ah, kongo n'ubuyobozi bwa- bwa- bwayo kugira ngo noneho uwo mutungo dufite byanga byakunda tuwubyaze umusaruro kandi ubyara umusaruro mu buryo bunyuze mu nzira z'ukuri ni gutyo rero kinshasa yibereye mu ah, mu ruyenge cyangwa se muri ambiyanse ikananirwa gukurikirana eti twubake leta ikomeye ishobora ah, kunegosiya cyangwa se kuganira n'ibindi bihugu bikungahaye bikeneye bikeneye uwo mutungo ugasanga yuko kinshasa irabifitemo intege nkeya cyane rero unyuze hirya akaza kwishakira unyuze hino akaza kwishakira ako niko kaduruvayo kazana umutekano mukeya niko se minisitiri sebishimbo mwaba mwaragerageje kumenya aho uwo mutungo iyi mitwe isahura mwaba mwarashoboye kumenya aho byibura nka habiri cyangwa hatatu uwo mutungo bawujyana abashakashatsi ni benshi banditse ku mbese ku busahuzi bubera mu mu burasirazuba bwa kongo ndashaka kukubwira ko eh, urebye eh, ibitabo eh, abantu bagiye bandika wasanga yuko amasosiyete ni menshi kabisa gagiye gava mu mu bihugu bikungahaye biba byo muri amerika biba ibihugu byo mu buraya biba ndetse n'ibihugu muri aziya byinshi iyo uwo mutungo unyura ugapoterera iyo ngiyo ni muri ibyo bihugu nta handi ijwi rya amerika noneho duhe ijambo yego ikimenyimenyi ndaza kukwereka ibihano ejo bundi amerika iherutse gufatira umubirigi urimo mbese ukorana na na na na ziriya mitwe ziri muri turi ziri kwica zikagira ute ariko umubirigi yakoranaga nabo bamuha ah, zahabu bamuha zahabu Kayu- urwo ni urugero nkubwiye ijwi rya amerika noneho duhe ijambo depite safari nyagatare kuri aka kabazo ka nduwimana ka nduwimana w'ibujumbura ati abahunga ni ni abakongomani ni abarundi mbese abantu bahunga ni bande ndumva ikibazo cyoroshye kuki- kukisubiza abahunga ni abakongomani kandi n'abahungisha abaturage bari muri leta ya kongo ni imitwe ziturutse hanze ziza nk'uko minisitiri se bishyimbo yabibabwiye ni imitwe ziza gushakisha ubuzima zikora egisipatasiyo de minere bakaza bakashyira amararezi abaturage ba kongo kugira ngo babone uko bakora egisipatasiyo zabo harimo n'imitwe iri interne nayo isumbuye abaturage cyane cyane bagahunga ndazani ko izo operasiyo zibera mu baturage bari mu karere ka ese di kongo nta n'abaturage bacu tuzuru bahunga bahunga bajya mu burundi bamwe abandi bahunga bajya mu buganda abandi bagahunga bajya mu rwanda abandi bagakora inkambi mu- mu gihugu inkambi ziri interne mu gihugu ndumva ari gutyo bimeze hanyuma rero nanone nduwimana yabajije atese ati ingabo z'amahanga ziri muri mu karere k'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zifasha abaturage gute No, ab- har- hari mbese ing- izi ngabo z'amahanga zizwi kugeza ubu ngubu zaje ku mugaragaro ni iza uganda zagiye kurwanya adf hari izindi ngabo z'amahanga zihari
ndumva mu ngabo z'amahanga hariho nka epdf yinjiye yinjiye kugira ngo zifashe gu- kubungabunga umutekano kugira bafashe abaturage ariko ikibazo gihari babageze muri kongo leta ya kongo dore n'amakuru bifite barabarimika barababwira ngo no aho bazakorera amaoperasiyo bazakorera amaoperasiyo aha- ahantu hatari amabuye y'agaciro kuko bagize impungenge ko wenda ibyo bihugu bishobora kuba byakwinjira aho uganda ikinjira bagakora egisipatasiyo de mine nka za oro egisipatasiyo de bois noneho duhe ijambo minisitiri sebishimbo kuri aka kabazo k'ingabo z'amahanga minisitiri sebishimbo hari icyo wabwiraho aba- aba- abumva ijwi rya amerika
Eh, ku ngabo z'amahanga ziri muri congo ndakeka ntabwo ari ibanga birazwi cyane Eh, usibye eh, ingabo za updf z'ubuganda igihugu cya- cyacu giherutse eh, eh, gutumira hariho ingabo ah, za onu eh, zibumbiye muri monisco ukaba uzi ko monisco ni ibihugu byinshi byatwa- byatanze abasirikare ufashe mbese nk'afurika muri afurika wafata nka eh, afurika du sud wafata mm, malawi eh, za tanzania ugafata rero ukongeraho ibindi bihugu by'amahanga byatanze abasirikare bibumbiye muri uriya mutwe wa munisiko tukaba dufite ingabo zirenga ibihumbi cumi na bibiri Eh, kera zari ibihumbi makumyabiri ni uko zagiye zigabanyuka ah, umunsi ku wundi rero ukumva yuko ari ingabo nyinshi ariko Ah, ndakeka ko gahunda ya leta iriho ni ukuvuga ati ese iyi mitwaro iyi mitwe yitwaje intwaro iva mu bihugu by'ibituranyi ni kuki eh, congo ubu uyu munsi yinjiye mu east africa community eh, ita- itaha n'urubuga ibihugu duturanye bikaza kuyifasha kugira ngo turebe ko twaranduraho burundu Ah, iyi mitwe yitwaje intwaro ituma aka karere karushaho kuba nabi ndetse n'ubuzima bubi bw'abaturage muri make ntabwo byadutangaza ko ejo cyangwa ejo bundi eh, igihugu cyagirana imishyikirano n'u Burundi kugira ngo u Burundi bufite igisirikare eh, cyiza gikomeye badufashe muri iriya ho plato ya, ya za minembwe Eh, dufate u rwanda ruze gufasha kongo muri rucuru cyangwa se masisi Eh, muri make ubuyobozi buriho burafite kabisa ah, ubushake bwo kugira ngo iyi mitwe dufatanyije n'abaturanyi turebe ko twayiranduraho burundu radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda depite safari ndakumva mwebwe mu nteko ishinga amategeko mwumva mwashyigikira nk'umwanzuro uhamagara ingabo z'amahanga aturanye na, na repubulika ya demokarasi ya kongo ngo baze kubafasha ndumva twumva twabashyigikira bazanye umutima mwiza kugira ngo badufashe kuko ukarikiye mu gihugu cyacu hangasa na sana muri leta ya kongo iyo tugiye gusuzuma imibare y'igisirikare usanga imibare ari mikeya cyane ntabwo ishobora guhangana n'umwanzi uri mu wese y'igihugu abarebere ni benshi bari byenarume babona motivasiyo biturukanye na egisipatasiyo y'amanyere kuransona abaturage ugasanga noneho n'abasirikare kuko nta motivasiyo bafite nubwo ari bakeya efektive ni nkeya bagenda tuvuge nk'ubungubu bashyize nk'ipozisiyo ahantu runaka ipozisiyo nk'ibatayo yagombye kuba igizwe n'abasirikare magana atatu ugasanga abasirikare mirongo itanu basanga bagiye guhangana na- n'abarebere bafite nk'imbunda ijana cyangwa magana abiri bagera baga- baga- bagakira sisiteme yo kwisumeta kugira ngo bakorabore ugasanga abaturage bitabafasha noneho sasa muri ubwo buryo ugasanga hari n'igihe n'abasirikare bagenda iyo motivasiyo badafite bakagurisha n'amateni bakagurisha arebere ugasanga abarebere nibo bemerewe neza nibo ba- bameze bye paraporo y'iki- y'ingabo zacu rimwe na rimwe ugasanga hari n'ubwo hari ubabajije ikibazo uyu mugabo hakimana avuga mbere none abashobora kuba bahunganya umutekano ni aba barebere cyangwa ni abasirikare rimwe na rimwe hari igihe n'abasirikare bahungabanya umutekano biturukanye n'uko mu karere baba barimo mu mapozisiyo yabo igihe batabonye motivasiyo babuze ibyo kurya baragenda bakamenaza koperative ngo bagire utwe babone ibyo uko babaho igihe umusirikare ageze igihe cyo gufata nk'imbunda akagenda akayigurisha cyangwa agafata nk'itonero yambaye akayigurisha abareberi urumva se urumva atari ikibazo ubwo abaturage rero bagahora mu kangaratete nk'uko hari ikintu nakubwiraga nanatangiyeho nubwo telefone yari yacitse Mm.
navugaga ku kibazo ko wari wambajije none izo ngabo z'amahanga ziza mu gihugu mubona zije gufasha abaturage koko murazishyigikiye nangwa Eh, cyari ikibazo cya Andrew Uwimana.
kive ni makeya ndiyo ndiyo Iyi- turazi- izo ngabo z'amahanga turazishyigikiye ariko ikibazo ni uko zinjiye nka apdf yarinjiye yinjiye barayirimita ngo no ntabwo ishobora kugera ahantu hari minere kandi abo barebere nabo nka adf bariya ba kodeko bagendaga kwikonsantarana bari minere ko minere ko bakeneraga kugira ngo bakore iki kirebere cyabo bari no gukora na gisipuratasiyo de minere igihe rero nk'ingabo zinjiye zigiye guturaka aba bandi bakabarimita urumva ko hari ikibazo ntabwo rero na babandi bari muri ka karere katarimo minere bari- barihinda bakagenda bakajya kwikonsantarana n'ahandi hari iki hari za minere numva ko mu kugira ngo iki kibazo kiranduke ni uko bashobora gu- gu- izo ngabo zigomba kuza bakazifungurira inzira ko zigomba gukora amaoperasiyo hose kugira ngo umutekano ugaruke noneho minisitiri sebishimbo iyi mitwe hari amakuru mufite ese nayo ubwayo igikorana cyangwa n- ni imitwe umwe ukora hariya undi ukorera hariya mbese igihugu ukabona basa n'abakigabagabanya Eh, haba ibihe eh, byo imitwe yishyize hamwe iyo leta yayihagurukiye kugira ngo iyirase yirandureho icyo gihe imitwe irifatanya kugira ngo ibashe ku- kugira imbaraga mbese zarwanya leta cyane cyane ibyo bibera hano muri rucuru na masisi ugasanga nyatura yacanganye na mayimayi zikishyira hamwe eh, zimwe zikongera zikishyira hamwe na fdr kugira ngo mbese zibashe kugira imbaraga ya- yatuma barwanya umugambi wa leta wo kurandura eh, utwo dutsiko twose ayo makundi yitwaje in- intwaro ufashe muri ntuza muri beni naho kubera inyungu eh, zo eh, inyungu lokale urasanga eh, hari nk'aba mayimayi bamwe bashu- bakorana ibyashara na na adef ugasanga mbese ba ibyo rero ugasanga biremereye ingabo zacu ufashe muri sidi kivu mu- cyangwa se mu- muri kivu y'ama- y'amajepfo Mm.
urafata iriya mitwe eh, za rede tabara zirimo zikorana nabo nabwo eh, n'imitwe yitwaje intwaro yo muri yo muri congo Eh, muri muri muri make ni ukuvuga ko hari igihe inyungu zabo zibaye zimwe ugasanga zirifatanyije kugira ngo zirwanye leta ya kongo ariyo mpamvu tuvuga tuti ni ngombwa ko kongo nayo ah, mu bucuti igirana n'ibihugu by'ibituranyi ishobora kwitabaza ah, ibihugu by'ibituranyi kugira ngo bibashe kuyifasha noneho irandure iyo mitwe